Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na anje fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo muri aka kanya umukuru w'u rwanda paul kagame akongera akaba n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi fpr inkotanyi aremerera abanyarwanda umutekano wuzuye
zimuze abantu bateye bavuye hakurya no hakuno bavuye ko bashaka iki bashaka ariko uwinjiye afite imigambi mibi ayifitiye u rwanda ntasohoka uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame agabisha abashaka gutera igihugu ciwe abasirikare cumi na babiri b'abarundi bari muri amisom nibo baguye mu gitero c'intagondwa za ashabab hirya y'ejo ku munsi wa gatanu cabereye hagati na hagati mu karere ka shabere naho uwahoze ari umukuru w'igipolisi ca uganda general kale kayihura e, yiyamirije ibihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda umukuru w'icyo gihugu paul kagame akongera akaba n'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi fpr inkotanyi aremerera abanyarwanda umutekano wuzuye mu nama ngaruka mwaka y'umugambwe ayoboye perezida kagame yatangaje ko abansi b'igihugu bari bamaze iminsi bagira ibitero ku rwanda batsinzwe burundu i kigali ni inkuru ya eric bagira ubusa muri iyo nama ngarukamwaka y'ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'itanu ku butegetsi niho umukuru w'iryo shyaka icyarimwe n'umukuru w'igihugu paul kagame yavugiye ku bitero byumvikanye mu burengerazuba n'amajyepfo y'u rwanda mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu perezida kagame yumvikanye avuga ko abari bagabye ibyo bitero ntacyo bagezeho nyamasheke mu minsi yashize hari abantu bateyeyo sibyo buriya ngo bashakaga iki murabizi muzi abantu bateyeyo bavuye hakurya no hakuno bavuga ko bashaka iki bashaka iki ariko rwose twari twabararitse turababwira ngo ibyo mutekereza gukora n'ubu ndabwira n'abandi bakibitekereza uwinjiye afite imigambi mibi ayifitiye u rwanda ntasohoka rero bashakaga kuduhinyuza ariko nimumbwire uwasohotse
umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi muri iyi nama yagarutse ku mbaraga z'igisirikare cy'u rwanda abereye ku isonga avuga ko cyiyunyuguje abari bateye u rwanda ahanaburira abandi bari hanze bahirahira batera u rwanda radifu murayizi irabatoragura buri wese nta n'umwe baraye ijoro n'amanywa ariko uwasigaye muzamumbwira ariko biriya byari byoroshye n'ibirenze biriya niko byagenda kandi si ngombwa ko tugomba gutanga ubuhamya tugomba gutanga purufu ku bari hanze cyangwa ku bafite imigambi mibi ngo tubanze tubereke urugero si ngombwa ubundi ibi bitero perezida kagame avuga byatangiye kumvikana mu mpera z'ukwa gatandatu mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani mu majyepfo y'u rwanda mu duce twa nyaruguru na nyamagabe gusa byarakomeje bigera no mu burengerazuba bw'u rwanda hanini bivugwa ko indiri y'abateraga yari ishyamba rya nyungwe umukuru w'u rwanda yanaburiye bimwe mu bihugu bituranyi by'u rwanda avuga ko bikunze gushotora u rwanda ubushake dufite bushyigikiwe n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo dukemure ikibazo cya cyahungabanya igihugu cyacu ntibugire uko bungana rwose n'abajya baducokoza duturanye nabo kandi barabizi barabizi rwose ntabwo ari ngombwa ko twabikoresha kuko bidusubiza inyuma bikatubuza amajyambere twari turimo ariko byabaye ngombwa kubikemura turabikemura nta n'umwe yatomoye mu mazina ariko mu mvugo y'amarenga muri iyi nama y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi perezida kagame unakuriye fpr inkotanyi yanagize icyo avuga ko baherutse guha imbabazi bagafungurwa ariko kuri ubu ngo basigaye bitwara nabi hari aba bantu nagiriye imbabazi bari bafunze bazanye intuza n'ubu njya mbabona bari hanze aha busakuza buriya urabwihorera nta batazakuza bazajya kugwa ahandi ntabwo bangwaho igihe bariya bereke no kudutesha umwanya wo gukomeza gutera imbere mu majyambere dukwiriye kuba tugeraho tuzabana nabo dutyo tubihorere ntabwo twabahindura ngo babe bazima kurusha uko bari ariko nta n'icyo badutwara urabihorera bagahera hagati aho ngaho bakazahitamo kujyana n'abandi cyangwa se gukomeza uko bameze bimwe mu by'umukuru w'u rwanda ashima ku iterambere ry'igihugu harimo izamuka ry'ubukungu buri mwaka mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko ubukungu bw'u rwanda bwazamutse ku mpuzandengo y'umunani n'ibice bitandatu ku ijana gusa ngo ibyo ntibihagije kuko hakiri byinshi abanyarwanda bagikeneye mu iterambere dukeneye gutera imbere dukeneye imirimo y'urubyiruko n'abandi rukeneye ibikorwa remezo u rwanda rukeneye ko duhinga tukorora tukigaburira tugasagurira amasoko yaba ayo mu gihugu yaba ayo hanze dukeneye amashuri dukeneye amavuriro dukeneye ikoranabuhanga dukeneye ibintu byose biteza abantu imbere ntabwo biva mu busa ibyo byose birishyurirwa bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika washington dc uwahoze ari umukuru w'igipolisi cya uganda general kale kayihura yiyamirije ibihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za amerika avuga ko bishingiye ku binyoma bidafite ishingiro kandi ko bitotegerejwe kuba byakozwe na leta yiyita ko iharanira ubutungane kandi atabwo bamukoreye ni inkuru y'ido n'ido turayihabwa na ignatius bahizi ari kampala muri uganda
asubiza ikigo gishinzwe imitungo y'abanyamahanga muri minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za amerika cyasohoye icyegeranyo kimushinja ibyaha birimo guhonyanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu ruswa hamwe n'amagendo y'ibiyobyabwenge na zahabu generali kare kayihura yabivugurije yandika ko ibyo ashinjwa atari ibinyoma byambaye ubusa gusa ahubwo ko birenze ukwemera kandi bibabaje cyane cyane kuba ibyo birego n'ibihano bigerwaho adahawe akanya na gato kugira icyo yabivugaho ati kuko iyo aza guhabwa ayo mahirwe yajyaga gutanga ubuhamya buhinyuza ibyo bamushinja ibi akaba binyuranyije n'uburyo leta zunze ubumwe za amerika zari zisanzwe zizwiho bwo gukorera mu mucyo gukurikiza amategeko hamwe na demokarasi ati ibyo bamwanditseho nanone bisebya izina rye hamwe n'igihugu cya uganda yakoreye bitakurikije izo nshingano kandi akaba ngo barabikoze bicaye i washington batabanje gushaka ukuri nyako jeno kayihura yahakanye ko atigeze na gato arya ruswa ko yabera ataragira imitungo muri amerika cyangwa hariho hose hanze y'igihugu cya uganda yewe ngo akaba nta n'amafaranga afite muri banki iyo ariyo yose hanze y'igihugu cya uganda kandi yanga icyo avuga ko iyo nyandiko yashatse kugaragaza ko igipolisi cya uganda kigizwe n'inkozi z'ibibi ati kumenya ko iby'icyo kigo gishinzwe imitungo y'abanyamahanga muri leta zunze ubumwe za amerika kimushinja binyuranyije n'ukuri kuzwi ni uko inzego za polisi ya uganda zakoraga iperereza ku mfungwa zikomeye nk'izakekwagaho ibyaha by'iterabwoba zari zifungiwe ahitwa inarufenya zakoranaga n'urwego rw'iperereza rwa leta zunze ubumwe za amerika rwa fbi akibaza impamvu FBI y'abanyamerika itabonye ibyo bikorwa by'ihonyanga ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ahubwo rukanamuha igihembo cyo kumushimira kubera uruhare yagize mu kurwanya iterabwoba ku isi nk'ibi bisobanuye ko ibyo ashinjwa byanashinjwa na FBI Gen Kayihura yongeyeho ko ushinjwa na Amerika kuba yaragize uruhare muri magendo y'ibiyobyabwenge izahabu n'inyamaswa ari ibintu biteye isoni kandi igitutsi kuri we ati kandi n'abamuzi neza nibasoma ibyo bintu bazasanga ko ari ibintu bisekeje koko ati kandi anasanga bitumvikana kuba leta zunze ubumwe za amerika ziyita kuba zubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu ariko we akaba bamushinja ibyaha bakamucira urubanza ndetse bakanamufatira ibihano batamuhaye amahirwe yo kugira icyo yavuga kayihura yarangije yihanganisha inshuti ze abavandimwe be hamwe n'abamwifuriza neza ababwira ko ari umwere ko ibi by'abanyamerika bamushinja bishatse kumusiga imbyiro gusa rero akaba bidakwiye kubatentebura yanavuze ko icyo kumufatira ibihano we n'umufasha we n'abana nabyo bidafite ishingiro kandi akaba ari nta n'icyo biza kugeraho kuko bishingiye ku birego bidakurikije amahame yose y'ubutabera ati ibyo ari byo byose nta n'ubwo byari ngombwa kubivangamo umuryango we anahamya ko we n'umuryango we bari basanzwe badafite umugambi wo kujya muri amerika akaba rero ari nta mpamvu yo kujya kwaka viza yo kujya muri icyo gihugu Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abasirikare cumi na babiri b'abarundi bari muri amisom nibo baguye mu gitero c'intagondwa za al-shabab hirya y'ejo ku munsi wa gatanu cabereye hagati na hagati mu karere ka shabele mu itangazo umugwi al-shabab uvuga ko uretse abasirikare b'abarundi hari n'abandi bategetsi ba somaliya bagera kuri babiri bishwe muri ico gitero nyene umuvugizi w'ingabo z'uburundi muri somaliya aremeza ko habaye gutana mu mitwe yamara ntakana canke ngo yemeze aya makuru eroje buri kaniza dufite ibindi kuri iyi nkuru igitero cahitanye abasirikare cabereye kw'ibarara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar ni mu karere ka Shabele yo hagati hagati na hagati hashira ubumanuko bwa Somalia bamwe mu banyagihugu ba Balad babwiye itangazamakuru ko ari abategetsi bagera kuri bane bishwe n'intagondwa za Al-Shabab mu buraruko bw'ico gisagara ku munsi wa gatanu nyene izo ngabo z'abarundi zagandaguriweko amakuru ava mu basirikare b'abarundi muri ico gihugu yemeza ko igitero kikiba abasirikare umunani aribo baciye bahasiga ubuzima bane baba bagiye gucikana mu nyuma ingabo z'uburundi zatewe nizo muri kontenja mirongo itanu na kane zimaze amezi make muri somaliya mu gikorwa co kurwanya intagondwa za al-shababu n'ubugarukana amahoro bamwe mu basirikare bari muri somaliya bavuga ko bagenzi babo baguye mu gitero mu gihe bari bavuye guherekeza imiduga y'igisirikare ijejwe gutwara ivya nkenerwa convoi de ravitaillement mu gifaransa yari ije iva jowari igana mogadisho umuhari w'intagondwa za al-shababu uremanga ico gitero mu itangazo rigufi washize ku rubuga rwabo rwa interineti umenyesha ko wagize igitero ku ngabo z'abarundi ku wa gatanu uheze wicana imiburiburi abasirikare cumi b'abarundi hamwe n'abategetsi babiri bari mu nzego z'igihugu ca somaliya kapitene oscar man yakiza umuvugizi w'ingabo z'uburundi ziri muri amisome yemereye ijwi rya amerika ko habaye ugukozanyako hagati y'abasirikare b'abarundi n'abihevye ba al-shababu mugabo yirinze kwemeza canke guhakana ivyahononekariye atwizeza ko niyamara kubimenya neza heza hagira ico abivuze ko kwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'indwi umwaka ikindi gitero cari cagabwe ku ngabo z'abasirikare b'abarundi bari baradi gihitana abagera ku ndwi Mustafa Kim Mahamat umukuru w'umugwi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yari yameje ico gitero mu itangazo yasohoye Uburundi bwatanguye kurungika ingabo zabwo mu gikorwa cyo guhagararira amahoro muri Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi bugira kabiri inyuma y'Ubuganda mu bwinshi bw'inteko bukaba bufite abasirikare barenga ibihumbi bine n'amajana ane ibindi bihugu iruhande y'Ubuganda n'Uburundi bifite abasirikare mu ngabo z'urwego rwa misome rw'ubumwe bwa Afurika ni Ethiopia Kenya hamwe na Djibouti Eroje Burikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda hamaze iminsi havugwa impfu zitewe no kwiyahura ijwi rya amerika ryaganiye na dr jean damascene yamuremye ajejwe ubuvuzi uh, bw'indwara zo mu mutwe no guteza imbere serivisi zitaho abantu bafise ibibazo byo mu mutwe mu kigo nyarwanda kijejwe ubuzima rbc yavuganye na venuste nshimiyimana
dr jean damascene yamuremye murakoze cyane kuza ku ijwi ry'amerika namwe murakoze nagira ngo ntangire mbabaza mu rwanda hamaze iminsi havugwa impfu z'abantu biyahura icyo kintu mugifata mute nk'amwe bahanga bashinzwe indwara zo mu mutwe mubyakira mute nibyo koko mu minsi mike ishize twashoboye kumenya amakuru y'abantu biyahuye ndetse hari umuntu wiyahuriye ku igorofa iri hano mu mujyi hanyuma bituma abantu bagira igihunga bagira ubwoba ariko nk'uko ubizi kwiyahura ni ibintu ni ibintu bizwi ko bibaho kuva na kera kandi imibare dufite n'ubundi uretse aba ngaba bamenyekanye hari n'imibare yagiye tugeraho ko hirya no hino hari abantu bagira ibyago byo kugira ngo biyahure rero bigenda bite mu by'ukuri kwiyahura ni igikorwa gisa naho umuntu yavuga kigayitse cy'uko umuntu agera ahantu akiyambura ubuzima kubera iki kubera ko yumva ubuzima abayeho bikurikije n'imitekerereze ye akumva busa naho bumubereye nabi bushariye hanyuma bigatuma yumva ari nta ari nta mpamvu yo kubaho akumva icyiza ari uko yakwiyambura ubuzima kuko n'ubundi aba abona ntacyo ntacyo amaze ku isi ariko ngira ngo umuntu ubundi kwiyahura tubihuza n'indwara imwe bita depression irangwa n'agahinda gakabije cyangwa se kwanga ibintu byose umuntu ntiyitabire ibintu byari bisanzwe bimushimisha none dr dusubire inyuma gatoya aho mwari muvuze yuko kwiyahura bibaho ko ari ibintu mbese byafatwa nk'aho ari ibintu bisanzwe nyuma yo kwiyahura kuriya mwana w'umukobwa wiyahuriye ku igorofa ya makuza hari abantu bakomeje kuvuga yuko mu biganiro byabo bameze nka yambwe yabonye shebuja yiyahura ikavuga iti abagira iyo bajya baragenda none nkawe w'umuhanga w'umuyobozi ikintu nka kiriya iyo kibaye umuntu ya yavuga gusa ngo abagira iyo bajya baragenda cyangwa se yashaka impamvu ituma bagera kuri icyo gihe cyo kugira ngo biyambure ubuzima
ntabwo twe twavuga ngo abagira iyo bajya baragenda kuko biriya ni ikimenyetso cy'intangamarara ko kinatubwira ko hagomba kugira igikorwa kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda n'abaturage n'abaturarwanda muri rusange burushaho kubungabunga ndetse biriya bintu tukaba dushobora kugira icyo byakorwa kugira ngo bigabanuke byaba na ngombwa bigahagarara gusa nk'uko mubizi dusanzwe dufite amaserivisi ashinzwe indwara zo mu mutwe mu mavuriro yose gusa nk'uko nabivuze biba bifitanye isano n'ikibazo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo rero ikintu kigiye gushyirwamo ingufu ni uko abantu tugomba kubakangurira kwegera ayo maserivisi igihe cyose bafite ikibazo cyatuma bagera n'aho bashobora kwiyahura ubu twatangiye ubukangurambaga urazi ko mu kwezi gutaha niho tuzagira umunsi mpuzamahanga wita ku buzima bwo mu mutwe twatangiye rero ubukangurambaga bukangurira abantu ubuzima bwo mu mutwe n'iki ese iyo umuntu afite ibitekerezo byo kwiyahura yabigenza ate yakwegera he ikindi ni uko tugiye kurushaho kugira ngo ahantu hateraniye abantu nabyo dushyireho ingamba zo kugira ngo duhugure abantu ndetse n'ubuzima bw'abaturage cyangwa se cyane cyane mu rubyiruko nk'ubu ngubu twari turi mu nama tureba ukuntu twashyira abasayikorogisite mu mashuri bitabagaho twibwira ko mu mashuri cyane cyane ariho hari urubyiruko rwinshi nituramuka dushyizemo abantu bahuguriwe iby'ubuzima bwo mu mutwe bishobora kugabanya ibibazo bishobora kuvamo no kwiyahura mu kanya mwagize muti ukwiyahura kuriya mwana w'umukobwa ni ikimenyetso ntangamarara iyo urebye imyaka ye atabarutse ajya kunganya igihe n'igihe gishize mu rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi hari abana benshi bari mu kigero cye bavukanye nayo abo bana barahahamutse n'iki mukora kugira ngo nyine mubabungabunge mutabareka gusa ngo nabo ejo bazabacike mubareba
urakoze kuba uzanye icyo kibazo kuko jenoside yakorewe abatutsi yasize ibikomere yaba ari ibyo ku mubiri n'ibyo ku mutima ndetse cyane cyane yahungabanyije ubuzima bwo mu mutwe ni nayo mpamvu twabonye ko ihungabana rikiriho rinagikomeje ari na rirerire ndibwira ko wakurikiranye ubushakashatsi twakoze twasanze cyane cyane mu bantu barokotse jenoside hafi mirongo itatu makumyabiri n'umunani n'ibice abo bantu bagendana n'ihungabana mu gihe abantu mirongo itatu na batanu ku ijana bafite ibitekerezo bimeze nka ya depresiyo nakubwiraga rero urumva ko abo bantu niba dufite abantu bafite iyo mibare ni abantu bafite ubuzahare kandi koko buturutse kuri jenoside rero mu byo dukora nk'ubu ngubu dufitanye porogaramu na jiyarije jiyarije ni abantu bahoze biga muri iniverisite abanyeshuri barokotse jenoside bashyizeho umuryango wo kugira ngo ushobore gufasha bagenzi babo bafite ikibazo rero dufite ukuntu dufasha abantu muri cya gihe cyo kwibuka gihera mu kwa kane ariko abo bantu tugashyiraho gahunda yo kugenda tubakurikirana mu miryango yabo ku buryo muri iyo gahunda dushobora kubona umuntu hakiri kare wagize ikibazo ariko nk'uriya mukobwa sikolasitike Hatangimana yaratabaje abura gitabara none nta buryo mwakoresha bwo kujya mumenya ko amazi agiye kurenga inkombe birumvikana ko ntabwo abantu bashobora gukemura ibibazo byose ijana ku ijana ariko ingamba zirahari ni nayo mpamvu nakubwiraga ko mu bitaro byose ari amavuriro asanzwe ibitaro by'uturere twashyizemo abaganga b'inzobere ngira ngo aho uhindukira mu rwanda ntabwo twagiraga abasayikakirisite ubu tumaze kugira hafi cumi na babiri dufite umubare uhagije w'abasayikorojisite n'abaforomo b'inzobere mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe abo bantu turimo turagerageza kubashyira ahashoboka hose kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe bw'abaturarwanda burusheho kubungabunga none ubuze abanyarwanda abanyarwanda baravuze ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo none niba mushobora gushyiraho ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abo bana kugira ngo batiyahura bishwe n'agahinda ni iki mukora kugira ngo n'izo nkike ndashaka kuvuga imiryango bakomokamo kugira ngo izo nkike nazo zimenye uko zibafasha noneho bagire ubuzima buzira umuze
biriya bimwe byo kwiyahura bigendana n'imitekerereze y'umuntu ariko nanone bikagendana n'imibereho arimo ngira ngo muri gahunda zimwe na za leta ujya ukurikirana hari ikigega cyashyizweho cyo gufasha abacitse ku icumu batishoboye cyangwa se bafite uburyo buciriritse ngira ngo urabizi ko dufite porogaramu zitandukanye zo kugira ngo imibereho y'abanyarwanda irusheho kwiyongera nkeka ko ibyo byose bitanga umusanzu kugira ngo ibibazo nk'ibyo ngibyo bigabanuke nk'uko nk'uko wambwiraga ariko muri rusange ibintu birimo birajya mu buryo ntavuze nuko gukurikirana abantu tuzi ko bafite ibibazo bitandukanye byaba ari ibyo mu mutwe byaba ari ibyo ubuzima muri rusange ku buryo aya nk'ikigo nyarwanda gishinzwe ubuzima mwabwira abatwumva hano ku ijwi ry'amerika ko mwafashe ingamba zo kuramira abenda gushengurwa n'agahinda wenda hari igishobora kudusoba ariko mu by'ukuri ingamba zirimo zirashyirwamo kabone n'ubwo twaba dufite amikoro makeya tukaba twizera ko izo ngamba zizadufasha kugira ngo tugabanye ibibazo nka biriya
Dr jean damascene yamuremye ndagushimye cyane kuba waje ku ijwi ry'amerika urakoze cyane nawe ndagushimiye
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubonerereho akaryo ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri aka kanya kuri mikoro ari kumwe nanjye fide niyo ngabo tubashimiye rero mwese tubifuriza umugoroba mwiza tubatumira kandi kudatangwa mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mu kurindira mugira ibihe byiza